iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi niyedirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba leta y'u burundi ivuga ko igiye guhagurukira ababangamira umutekano w'igihugu ikindi kigaragara gishobora guhungabanya umutekano no munsi gishobora kuba intandaro yo guhungabanya umutekano ni utugwi tw'abantu usanga abantu bagenda ari akagwi k'abantu cumi cyangwa barenga bavuye mu ntara bajya mu yindi uwo ni jean claude karerwa ni umuvugizi wa perezida Pierre inkuru nziza w'uburundi avuga bimwe mu biteza umutekano muke mu gihugu iyo nkuru n'izindi zirimo ingaruka zituruka ku gukoresha cyane telefoni zigendanwa ni mu kanya mugume ku maradiyo abanyamahanga baba ku butaka bw'u Burundi batabifitiye uburenganzira bagiye gusubizwa mu bihugu baje bavamo ibyo byavugiwe mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kabiri yahuje mu ntara ya Gitega umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza na baburamatari b'intara zigize icyo gihugu inkuru ni inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo tugezwaho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo uri hano i Washington
iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa komine mutaho mu ntara ya gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi irangiye umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye abamenyeshamakuru ko ashima ko umutekano wifashe muri rusangi ku butaka bwose bw'u Burundi jean claude karegwa yavuze ko naho perezida nkurunziza ashima bakwiriye kuguma barikanuye umukuru w'igihugu kandi ku bijyanye n'umutekano hagati mu gihugu no ku mbibe ababijejwe arashimishwa cyane n'ingene babyifatamo umugabo akabasaba kurushirizaho na cyane cyane ku rurimi duhana n'u rwanda bakarikanura cyane kugira ngo ntihagire akaduca mu ryahumye na cyane cyane muri bino bihe igihugu kiriko kiratera cegereza amatora byo n'ibisanzwe yuko hashobora kuba abikikamukiza bagahungabanya umutekano na cyane cyane ku mbibe z'igihugu bamwe bazirikana yuko utambana na mukeba adakubita urugohe naho kizigenza w'uburundi ashima ko umutekano wifashe neza hari akamubakiye umuvugizi wiwe yamenyesheje ko hari uruja n'uruza rw'abantu rwibonekeza mu ntara zimwe zimwe ruteye amakenga agasaba abajejwe intwaro kumenya umugambi warwo n'abantu rero b'abasuma bakoresha amayeri bamwe bita mu gifaransa rezesiko abo bose rero umukuru w'igihugu asaba kubavira hasi bagahashwa aho mbere asaba yuko amatelefone ngendanwa agaragara mu mabohero cyane cyane mu ibohero rikuru rya mpimba ko yovanwa mu maguru masha muri ayo mabohero ko abantu atacu bibanga ubona bahamagara uwo ari we wese babemera ibigenda n'ibitagenda ariko ugasanga kenshi ari ukubesha no gutera ubwoba abantu reka n'ubugizi bwa nabi nk'ubusuma biri mu bihungabanya umutekano w'igihugu nk'uko umukuru w'igihugu yabishyikirije muri iyo nama y'umutekano y'ejo ku munsi wa kabiri jean claude karegwa avuga ko n'abanyororo bakwiriye kwakwa amatelefone kuko ari mu yakoreshwa mu guhungabanya umutekano ikindi kigaragara gishobora guhungabanya umutekano no munsi gishobora kuba intandaro yo guhungabanya umutekano ni utugwi tw'abantu usanga abantu bagenda ari akagwi k'abantu cumi cyangwa barenga bavuye mu ntara bajya mu yindi abo bakaba bagaragara mu ntara za bujumbura za bubanza no mu ntara ya ngozi ari umukuru w'igihugu asaba kugenzura urujya n'uruza rw'abantu abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro urujya n'uruza rw'abantu abo bantu iyo bagiye bakamenya iyo bagiye kandi bagarutse bakababaza ibyo barimwo kuko abonye kenshi na kenshi bimaze kugaragara ko bashobora kuba intandaro yo guhungabanya umutekano mu gihugu abanyamahanga baba mu burundi batagira ibyangombwa byo kuhaba mu minsi iri imbere bashobora kugeramirwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye ko bakogwa ko amatohoza bakarungikwa mu bihugu baje bavamwo tumve jean claude karegwa ku kibazo cy'umutekano nyine nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu asaba yuko abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano borondera abo bantu bose baba mu gihugu bidaciye mu mategeko cyane cyane abanyamahanga bagasubizwa vuba na bwangu mu bihugu baje baturukamwo bagasubizwa iwabo umuvugizi w'umukuru w'igihugu jean claude karegwa avuga ko uwo avugira atera akama abarundi gutekana bakanitegurira neza amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni mu gihe hari abanyepolitike bavuga ko abanywanyi babo batotezwa n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rubabuza gukora ibikorwa vya politiki arakoze fidele niyo ngabo utugejejeho iyo nkuru twateguriwe n'ijwi ry'amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu rwanda leta yatangiye gahunda yo gushishikariza abanyeshuri kwiga mu mashuri nderaburezi leta isobanura ko yafashe iyi gahunda hagamijwe gutegura abarezi beza no kuzamura ireme ry'uburezi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda leta isobanura ko mu myaka icumi ishize wasangaga abanyeshuri bahitamo kujya mu burezi ari bake cyane kandi rimwe na rimwe bakagirwamo n'abana babaga babuze andi manota yabajyana mu yandi mashami umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi reb ndayambaje irene yabwira ijwi ry'amerika ko leta yashyizeho iyi gahunda kugira ngo izabone abarimu b'abahanga bazigisha kuva mu mashuri y'incuke kugeza mu mashuri yisumbuye uyu muyobozi yemeza ko abarimu b'abahanga bazafasha muri gahunda yo kuzamura ireme ry'uburezi ariya mashuri nderabarezi muri iyi myaka yashize ntabwo yabonye icyo nakwita ngo sapoti mu bijyanye n'ibikoresho byose nkenerwa hari aho rero wageraga wenda nko muri TTC tegura abandi bazigisha muri primaire wenda amasiyanse ugasanga iyo TTC itagira laboratwari mu yandi magambo wasanga aho ngaho harimo icyuho noneho tunagiye no mu ndimi buriya niba ari ahantu tugomba gushyira imbaraga ni ukwigisha indimi kubera ko indimi ni umuyoboro w'ibindi bintu twigisha byose nk'uko ubizi rero guhera umwaka wa kane w'amashuri abanza ukazamura ibyigishwa byose binyuzwa mu rurimi rw'icyongereza ni ngombwa rero ko uyu munsi dutekereza gushyira icyo bita laboratwari doranga mu matitisi yacu kugira ngo abanyeshuri barangizamo za titisi babe bazi izi ndimi twigisha amashuri yacu ku rwego rwo hejuru ubwo rero nabyo ni ibindi bikoresho bitabaga amashuri kandi tugomba kujyanamo leta isobanura ko abanyeshuri bazifuza kujya kwiga mu mashuri nderabarezi bazajya bishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga yishyurwa n'ayandi mashuri leta kandi izanafasha aba banyeshuri bazajya kwiga inderabarezi kuba bajya muri kaminuza kandi kaminuza bakazayirangiza nta faranga na rimwe batanze umuyobozi wa reb avuga ko uwize amasomo yo kwigisha mu gihe yaba agiye muri kaminuza bazamuha amafaranga yose akenewe kandi atazishyurwa uwize uburezi we agiye kugira akarusho akarusho ni uko we amafaranga azamugendaho yiga ntabwo azayishyuzwa narangiza kwiga ibyo rero mu by'ukuri biratuma abanyeshuri b'abahanga bakurikiye amashuri nderabarezi twita TTC bakigisha imyaka itatu bakaba bari muri kaminuza icyambere bari kwiga neza kandi noneho nibanarangiza bagomba kugaruka noneho n'ubundi kwigisha abari basanzwe bari mu mwuga w'uburezi baremeza ko izi gahunda ari nziza gusa abarimu bakavuga ko mu gihe cyose leta itazinjira mu kibazo cyo kuzamura umushahara wa mwarimu nta kizashoboka umwarimu umwe twavuganye wo mu ishuri riri mu mujyi wa kigali utashatse kuvuga amazina ye yavuze ko umushahara mwarimu ahabwa ari gutuma uburezi butitabirwa uyu mwarimu yabwira ijwi rya amerika ko umwarimu warangije amashuri yisumbuye wigisha mu mashuri abanza ahembwa ibihumbi mirongo ine ku kwezi mu gihe agitangira akazi mu gihe warangije kaminuza wigisha mu mashuri yisumbuye atangira ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo ine uyu murezi akemeza ko icyakorwa cyose gikwiye gutangirira mu kuzamura umushahara wa mwarimu reka dore ku mu aye uhembwa ibihumbi ijana na cumi na bitatu kuraho mirongo itanu ntihasigaye ibihumbi mirongo itandatu azaryamo aguremo imyenda aguremo isabune yidepurase ntabwo byavamo rwose nyine niyo mpamvu uzasanga umuntu yambara ishati imwe icyumweru kigashira ikindi kikaza nyine bakatwita amazina batangira kutubatiza amazina urebye ikibazo ubundi ni amafaranga naho ubundi kwiga uburezi uzi ukuntu ari n'akazi keza ejo bundi haje abana twigishije hano baje ugasanga aratanga ingura cyari mwarimu kubera iki nawe azi ko imibereho ya mwarimu ikaze arumva urwego agezeho wowe wakabaye umurusha leta ivuga ko gahunda yo kongera ubushobozi mwarimu imaze igihe yikoraho isobanura ko hashyizweho ikigega kigoboka umwarimu kiswe umwarimu sako hashyizweho kandi uburyo bwo gufasha abarimu kubona amacumbi ndetse leta igasobanura ko guhera mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka umushahara wa mwarimu wiyongereyeho icumi ku ijana iyi gahunda izatangira n'abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye muri uyu mwaka aho azagira amanota menshi mu bizamini bya leta bisoza iki cyiciro kandi barahisemo kwiga inderabarezi bazatangira gufashwa kwiga icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye leta isobanura ko nubwo ishaka abanyeshuri bazajya kwiga uburezi ari benshi ibi nabyo bizabonwa n'uwabiharaniye kuba turi gukangurira abanyeshuri cyane cyane ab'abahanga kandi n'abafite umuhamagaro wo kwigisha kuza kuturerera ntabwo bivuze ko abazasaba bose ariko tuzabibaha tuzafata babandi bo hejuru kugira ngo n'ubundi iyo ushaka ireme cyangwa se quality n'ubundi ugomba kureba ko ba banyeshuri bategura neza kandi ko n'ibyo ngibyo ubateganije biri imbere uzashobora kubibagezaho kugira ngo umunyeshuri wafashijwe kwiga amashuri y'inderabarezi mu mashuri yisumbuye abashe kujya muri kaminuza azajya abanza kwigisha imyaka itatu nyuma abone kwemererwa kwinjira muri kaminuza no guhabwa ibyo byose yemerewe nyuma ya kaminuza uyirangije azajya abanza akoreye mu burezi igihe kingana n'imyaka itanu abone kuba yajya gukomeza mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu makuru y'imikino ikipe ya tegese niyo yegukanye igikombe cy'irushanwa ry'amahoro ryari rimaze ibyumweru bitatu ribera mu rusenda muri teritwari ya fizi muri kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo wakurikiranye uwo mukino ikipe ya tegese na furupu zahuye kuri uyu mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro cyatewe inkunga na World Chad zatangiranye imbaraga zombi kuko mu gice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa ariko mu gice cya kabiri ikipe ya tegese iza gutsinda furupu ibitego bibiri ku busa Bigirimana Alphonse ni umukinnyi w'ikipe ya tegese yegukanye iki gikombe cy'amahoro avuga yuko usibye kuba irushanwa ryabaye iki gikombe byabaye n'uburyo bwiza bwo kumenyana no gusabana n'abakongomani batuye mu rusenda by'ukuri iki gikombe turagishimiye cyane kuko twari tugifitiye umunezero ntangere twaryohewe cyane kuko umukoca yari umurundi kandi natwe abarundi twari tubirimo twicanze na tegese niyo tuje ivanzwe na resitade ubu rero turaryohewe cyane iki gikombe ni icy'amahoro kuko cyaduhujije hagati yacu abarundi n'abakongomani kitugira umwe kandi n'ubu nta ngorane zihari hagati yacu n'abakongomani buturu umwe gutsindwa ku ikipe ya furupu igizwe n'abakinnyi bo muri site ya gatunguru basanga byaturutse ku bakinnyi babo bagize igihunga cy'umukinnyi ikipe ya tegese yavanye mu gihugu cy'u Burundi nibwo ahantu hambere hapfiriye umupira ni kuri mediyane y'iwacu mediyane y'iwacu yagize panike kubera yabonye umukinnyi bita Mustafa ni umukinnyi akinira mu Burundi muri Kayanza City urabyumva ni umukinnyi akomeye Kayanza City ni timu ikomeye mu Burundi hanyuma tukaba tumubonye muri kompetisiyo ngazo z'abarefuji numva ni ngombwa abakinnyi dupanike kabisa kubera umukinnyi nk'ujya umwitaye ko nkaho urabona imisozi si myinshi kabisa ni ngombwa dutsindwe kandi urabona defanse y'iwacu yagize panike vrema umupira wo gucomora nk'ujya uri defanse dernier defansere ukaca uhagarara uko cyadukubitwa igori rya kabiri nta kundi uyu mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro wabereye kuri stade ya tujene waranzwe n'ubushamirane hagati y'abafana ba tegese n'abafurupu kuko bashinjaga abafana ba furupu gukoresha abasungusungu mu kuvana imiti y'itejesi yari yateze mu izamu finale mu by'ukuri ameze neza gusa induru ntigira ibura ku bafana umwanya n'umwanya baguma bagwana nk'ubu abafana batujene bari ko baragwana kubera hariya umupfumu umuganga wabo kuko umurimi rwacu twebwe abarundi tuvuga abapfumu ari hariya yasabye yuko ntagire n'umuntu umwe yasubira guca hajya nyuma y'ipoto nicyo gituma iyo nduru yose ariko iraviraho baguma batuma bashwana umuyobozi wa tegese bigira musa avuga yuko intsinzi yabo itaturutse ku miti bashinjwa kuba bashize mu izamu ko ahubwo ari ubuhanga bwabo bakoresheje kuko kuva irushanwa ryatangira iyi kipe yabo ya tegese itarigera itsindwa urabona amamace yose yagiye araba twagiye turakaza cyane turashyiramo ingufu nta rukino na rumwe twigeze dutakaza usibye ko twagabuye rimwe gusa bataha ubusa ku bundi ariko twari dufite determination ko igikombe tubwizwa kugitwara none imana iradufashije uno munsi turagiteruye tugisize hejuru ni umunezero ntangere cyane ariko ikipe yanyu yari abo bavuga ngo mwakubise abantu ngo bari kuroga oya ntabwo bakubise abantu urazi aho urukino ruriko rurabera kubera abafana baba bafise ibishobisho cyane usanga bagenda bakorana ko ariko byari ibintu bisanzwe urabona ko ntawe arajyaguye eric itangishaka uhagarariye siporo mu nkambi yo mu rusenda avuga yuko nubwo impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani badahuje imico n'ururimi iri rushanwa rico ribasigiye iri turunuwa ni ukuvuga yuko ridusigaye ikintu kinini cyane hagati y'impunzi z'abarundi n'abakongomani bazakiriye urabona ko hari umunezero hagati y'impunzi z'abarundi n'abakongomani kubera ekipe zihejeje gukina iyi turunuwa muri finale zari ekipe ni ukuvuga ibice mirongo itanu ku mpunzi n'ibice mirongo itanu ku bakongomani iyi mikino y'umupira w'amaguru yahuzaga amakipe yo mu nkambi no hanze y'inkambi yatangiye tariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa kane irangiye ikipe ya tegese ari itwaye igikombe ihawe igihembo cy'idolari magana abiri furupu yegukana umwanya wa kabiri ihabwa idolari ijana na mirongo itanu sungusungu ifata umwanya wa gatatu ihabwa idolari ijana naho banderuje yegukanye umwanya wa kane yahawe idolari mirongo itanu vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umuntara kivu amajyepfo
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
kuva telefoni zigendanwa zikwirakwiriye ku isi zagize uruhare runini mu iterambere no mu kwi- no mu kwihutisha amakuru ndetse no guhuza abantu ku mbuga nkoranyambaga ariko kandi ubushakashatsi burimo gukorwa bumaze kugaragaza ko izo telefoni zinagira ingaruka mbi ku buzima harimo gutera kanseri no kuyobya ubwonko bituma abantu bamwe baba imbata za telefoni zigendanwa izo ngaruka zo gukoresha cyane telefoni zigendanwa n'igihe bitari ngombwa mugenzi wacu eugenia mukankusi yaziganiriyeho na muganga jean damascene yamuremye ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu gihugu cy'u rwanda Eh, nk'uko bivuze telefone kimwe n'ibindi bikoresho bya tekinoloji byahinduye ubuzima ku buryo oh, bufatika kandi byorohereza abantu ah, ku buryo cyangwa ubundi Eh, ariko eh, ikizwi ni uko iyo bikoreshejwe nabi cyangwa se bigakoreshwa ku buryo bw'umurengera eh, byangiza ubuzima bw'umuntu Eh, ku byerekeye rero telefone no ku no ku buzima bwo mu mutwe muri rusange Eh, birazwi neza nk'uko umaze kubivuga ubushakashatsi bumaze kwemeza ko eh, byanze bikunze eh, telefone iyo ikoreshejwe nabi byaba ari ukuyikoresha bidakwiye cyangwa se kubikoresha ku buryo bw'umurengera nk'uko bivuze eh, byangiza ubwonko Eh, byangiza ubwonko eh, kubera ko eh, telefone eh, irimo eh, ibintu by'ubumara cyangwa se ibintu byica eh, ingingo cyane cyane zo mu bwonko Eh, noneho bikangiza ubwonko mu buryo bw'imiterere ariko no mu buryo ah, bw'imikorere y'ubwonko Eh, rero eh, nk'uko eh, tubona ibiyobyabwenge bimwe bisanzwe eh, nk'uko byangiza ubwonko eh, byagaragaye ko na telefone eh, zangiza ubwonko ku buryo bumwe cyangwa se busumbye eh, na bya biyobyabwenge dusanzwe tuzi Eh, ndetse ugereranyije hari ubushakashatsi bwakozwe mu gihugu cy'ubwongereza bo bavuga ko iyo o, uhaye umwana smartphone ah, nk'igihe ki- kigeze mu minota nk'i- nk'itanu cyangwa se eh, kugeza ku icumi biba bingana n'uko wamuha icupa rya divayi ya divayi ikomeye murumva uko ah, divayi yakwangiza umwana cyangwa se bakavuga ko igihe umwana akoresheje iriya smartphone bisa naho uba umuhaye ikiro cya kokayine ngira ngo muzi kokayine eh, Ni uburyo ikiyobyabwenge.
yangiza ah, mu mutwe eh, ikayobya ubwenge ndetse ikaba ishobora no kubuza ubwenge rero nakwemeza ko ikibazo kirakomeye kabone n'ubwo abantu bareba ibyiza byi- bya- bya telefone gusa bari bakwiye twari dukwiye gutangira gutekereza n'ibibi bya telefone ye turebye rero nk'icyo gihe uvuga uti umwana ni umwana uri mu kihe kigero ni umwana uwo ari we wese cyangwa se nk'umwana umaze gukura umuntu yavuga ko ashobora kuba uba yamuha telefone Eh, uko uko umwana agenda aba mutoya niko ubwonko bwe buba butari bwakura butari bwakomera niyo muntu kuvuga ngo ugomba kurinda umwana cyane cyane umwana akiri mu nda ya nyina ahangaha ndashaka kuvuga ko ubushakashatsi nanone bwerekanye ko abagore batwite ah, iyo bakoresha amatelefone baba bangiza n'abana bari mu nda yabo ni nayo mpamvu tuvuga ah, kimwe na- n'abandi bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe tuvuga ko ah, byibuze kugeza ku myaka cumi n'ibiri cumi n'itatu ndetse kuzamura ah, aho ngaho niho umwana wenda wakagombye kumuha telefone I- ariko ikindi navuga ni uko ubundi bushakashatsi buvuga ko abantu b'abangavu n'ingimbi bitabira telefoni cyane ku buryo bw'umurengera ndetse ba- bakaziba imbata za telefoni Eh, byumvikane ko nyine ah, igihe umwana atari yakura atarageza ku myaka cumi n'itanu twakagombye kumurinda telefone cyangwa se tukagenda tugabanya uko agenda akura uburyo tumuha telefone niko se dogite muravuga ingaruka cyangwa se ko telefone simatifone zigira ingaruka y'umubyeyi utwite azikoresheje bikagera no ku mwana I- ibiyobyabwenge iyo umuntu abikoresha cyangwa se inzoga umwana ashobora kuvuka afite ibimenyetso runaka bigaragaza ko umubyeyi yafashe ibiyobyabwenge kuri telefone ni ukuvuga ko umwana avuka nawe afite icyo kintu cyo gushaka gukoresha telefone cyangwa hari ibyo bishobora kwangiza mu buzima mu mubiri we Eh, ah, oya na- ntabwo wenda aba az- ah, ashaka gukoresha telefone ariko twavuze ko hari ashobora ahubwo ku- kuvukana ubusembwa bwo mu mutwe ugasanga imikorere y'ubwonko bwe ntabwo ikora nk'umwana muzima Eh, ga- ariko eh, nanone ni ukuvuga ngo iyo asanze ababyeyi bakoresha telefone cyane byanze bikunze bir- biroroha iyo eh, mama we yakoresheje telefone akimutwite nawe bigera igihe agakunda telefone kurenza abandi bana ariko aho twashatse kuvuga ko telefone kubera bwa bumara bwa telefone bwinjira no mu nda y'umubyeyi hanyuma bukangiza cyane cyane ubwonko bw'uwo mwana Eh, ndetse n'igihe umwana avutse kubera ko ubwonko bwe buba butarakura butarakomera iyo bamwegereje telefone cyangwa se bakamuraza mu cyumba kirimo telefone byanze bikunze telefone iramwangiza ibi ni narebye abana akenshi usanga iyo babonye telefone ba- baza bayirwanira hari utwana ubona rwose tuzi n'uburyo bayikoresha kandi eh, ntazi gusoma ariko yayifata ukabona arafungura arashakisha ibintu ku buryo budasanzwe wagira ngo bavukana ubwenge bwo gushakisha ibintu kuri telefone Yeah, ubundi ah, Eugenia abantu bahimba ibintu bya tekinoloji baba bashaka kwigana uko ubwonko bukora ni ukuvuga ngo ari kompiyuta ari na telefone ndashaka kuvuga nk'izi simatifone zigana imikorere y'ubwonko bw'umuntu ndetse ntidutinya kuvuga ko ziriya ni icyo bita external brain ni ukuvuga ni ubwonko buri hanze y'umubiri bugerageze iyo rero umwana akoze kuri telefone ni ukuvuga ngo aba afashe ikintu gisimbura ubwonko karemano hanyuma noneho ba- a- agakomeza kugikoresha cyane cyane abana kubera ko ubwonko bwabo ntabwo buba bwari bwitabira gukora ibindi bintu bisanzwe bikora niyo mpamvu abana bashimishwa no gukoresha ubi- utuntu tumeze nka telefone ibikinisho bikora nka telefone ibyo ngibyo abana barabyitabira kubera iki kubera ko o, biba bikora ah, nka hahandi mu bwonko bwabo niyo mpamvu bavuga ko bigereranywa n'ibiyobyabwenge kubera ko ibiyobyabwenge ababikoresha bazi neza ko biba bigiye gusimbura ikintu karemano kiba kiri mu bwonko Ni bya bindi rero bisimbura icyo kintu karemano iyo kije gi- gikozwe n'umuntu cyangwa se ari ikintu wishakiye ni- niyo mpamvu bwa bwonko bukunda kugishakisha noneho ugasanga umuntu yabaye imbata y'icyo kintu na telefone rero ni ubwo buryo eh, gi- ikoresha nubwo abantu benshi batari babimenye Ye. noneho nagira ngo twakire abakunzi b'ijwi rya amerika Eh, ndi i kigali mu rwanda yego Eh, nagira ngo nshimire kuba mwashyizeho icyo kiganiro cyiza murakoze Eh, mwakoze cyane kandi nshimire n'uwo mutumirwa uburyo ari gusobanura Ye.
ariko mwakoze namwe njyewe kutitabira mfite inyunganizi igitekerezo nashaka gukongeraho usanga muri iyi minsi hariho gahunda yo gufata abana usanga umwana mutoya afite telefone kandi telefone usanga akenshi zikunda kuvomesha usanga umwana niba hari gahunda yakabaye arimo ntakurikiye neza ariko buriya usanga umwana nibura ukwiye kugira telefone nibura ari umwana ufite nk'imyaka hejuru wenda ya cumi n'umunani kuko telefone usanga akenshi umwana muto nta kintu aba ayikeneyeho ahanini kereka wenda nk'umwana watangiye kwiga ugeze nka cumi n'umunani ukuze niwe ushobora kuba yavuga ngo wenda arimo ararebaho avugana n'inshuti ze ese yajya kuri interineti wenda niba ari telefone ya simati wenda ashakishaho ibijyanye n'ubumenyi bw'ibyo aba yiga ariko umwana muto usanga ariho abamushuka bahera bamushuka umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu w'umusore niba ari umwana w'umukobwa muto yifite akaba aramuhamagaye akamushukira kuri telefone kuko kuri telefone aba avuga ati guhurira nawe ahantu duhuye gutya abambona babona ko wenda ndimo nganira n'umwana cyangwa ndi kumushuka ariko kuri telefone aragira gutya akaba- akaba anayimuguriye rega nk'umugabo akayimugura ati tuzajya tuvugana ujye ugenda igihe uryamye mu cyumba umpamagare cyangwa igihe uri ahantu umpamagare rero telefone ntabwo ari nziza mbo- ni nziza ku bantu bakuru zazanye n'iterambere ariko ntabwo ari nziza ku ba- ku buzima bw'umwana ukiri mutoya Eh, rero ikindi navugaga nshaka kubaza uwo mutumirwa telefone usanga bavuga ngo kuzita kuzikoresha ku ku matwi hari abantu bakunda kuzikoresha cyane yego ese zigira ingaruka zihe ku bantu bakunda kuzikoresha bitewe n'akazi bakora kuba bitaba telefone cyangwa se umuntu yayikoresha ate kugira ngo itagira ikimuhungabanyaho wenda ku mitekerereze ye, niba wenda hari ukuntu bavuga ngo gukoresha bluetooth cyangwa se zino ekuteri ngo nibyo byiza ese telefone bikora bite ese ku mwana mutoya nanone ikindi hari ukuntu bashobora kuvuga ngo ubwonko bw'umwana muto ngo ntiwaba ukomeye ngo kubwegereza telefone ni hehe umuntu yashyira telefone mu gihe umuntu wenda w'umubyeyi afite tele- afite umwana muto kandi akagira na telefone yayikoresha ate kugira ngo wenda itagira ikimuhungabanyaho
Ye, reka reka tubanze twakire na jacques mbere y'uko muganga asubiza ahaye aha ndafite akabazo nkagira n'intererano ntoya ndabaza muganga nti none nk'u- nk'abantu bashobora kumara umwanya muremure bari ku matelefone mu gihe baba bari ku nko ku bintu bya watsapu cyangwa facebook bakabimara ko umwanya muremure ntibishobora kugira ingaruka mbi ku maso yabo cyangwa ubwonko bwabo ku buryo bishobora guhindura n'ibyiyumviro byabo bikabacurika mu gihe hari abo usanga bagenda no kuri interineti n'ibyo barazi bagaca bapfa kubikurikiza kandi batazi n'ababishyizeho ko ari abahinga muri ibyo bintu dr jean damascene ibibazo byabo birajya gusa umwe yabajije yatanze igitekerezo uwo mwana ukiri mutoya Eh, mu by'ukuri eh, telefone ntabwo yakagombye kuyikoresha kuko nta kintu aba ayikeneyeho ariko cyane cyane kubera ko oh, imwangiza mu bwonko ni ngombwa ko abana ba- bayirinda ndetse wenda twakongeraho ko nko mu rwanda minisiteri y'u- y'uburezi ifatanyije na minisiteri y'ubuzima Eh, hashyizweho itegeko nko mu mashuri eh, yisumbuye n'amashuri abanza kirazira ko abana bigana amatelefone ibyo ni ni icyemezo cyafashwe eh, hamaze kugaragara ko ah, amatelefone yangiza abandi ariko u- uwabajije mbere a- asa naho ya- ya- yakomoze no ku kindi n'izindi ngaruka za telefone kubera ko eh, telefone yabaye yongereye ibyaha kubera ko abantu eh, ba- bi- byoroha kuba gukora ibyaha hanyuma ibyaha ntibimenyekane Eh, niho ya- yavugaga ko abana batoya bashukika cyane kurenza ah, ah, kuri telefone kurenza ahandi Eh, undi nawe aragaruka ku ku kibazo n'uwe wa mugani cyo kuvuga abantu ba- baba kuri telefone igihe cyinshi akenshi hano umuntu ntabwo aba kuri telefone kubera ko ya telefone ayikeneye ari kuyikoresha ibintu bya- by- by'umurimo cyangwa se ibintu by'akamaro akenshi ni uko harimo ka kantu gatuma umuntu agomba ku- guhora yishaka nk'uko umuntu ahora ashaka ikiyobyabwenge noneho bigatuma agira ikintu cyo cyo gushaka iyo telefone ndetse akagira n'uburyo abisobanura impamvu arimo kuyitindaho ariko mu by'ukuri ni uko telefone iba yaramuhinduye ikamuhindura ubwenge hanyuma noneho agahora ayishaka Eh, noneho aravuga ati ese ntibishobora no kukwangiza mu maso uretse no mu maso eh, byagaragaragaye ko telefone mu by'ukuri yangiza ibice byinshi by'umubiri cyane cyane i- igice cy'ubwonko uwo yari muganga jean damascene iyamuremye ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda yaganiraga na mugenzi wanjye eugenia mukankusi ku ngaruka zo gukoresha cyane telefoni zigendanwa ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri dani wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alimasi karara wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbararika andi makuru yacu mu kanya isaa moya n'igice ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi